iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umutwe w'abaparakomando umaze iminsi n'uhanganye n'ingabo za leta mu rwa mukuru wa sudani khartoum wemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane polisi y'uburundi hamwe n'abakozi b'inzego z'iperereza basatse kuri uyu wa mbere mu ngo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni mu ntara ya Rumonge umubare w'abana b'abakobwa batwara inda bakareka ishuri ukomeje kwiyongera yaba byari byashobotse ibyo biharuro byogeye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje Josephine Rusiri ushinzwe urubyiruko mu kigo ABUBF ishyirahamwe ryita ku neza y'imiryango aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugizweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriwe mwiriwe veniste turiyahere muri sudani impande zibiri ziriko ziragwanira kwigarurira umugwa mukuru wa sudani karutumu zemeza ko zaguye ibice zafashe ejo ku munsi wa mbere abanyagihugu b'i karutumu bavuze ko habaye ibitero by'indege n'ibikoho bya muzinga ejo ku munsi wa mbere wabaye umunsi ugira gatatu igisirikare cya sudani gitana mu mitwe n'abaparakomando bo mu muhari rapid support forces igice kinini cy'umurwa mukuru nticyagira umuyaga nkuba n'amazi ejo ku munsi wa mbere iyo mirwano kandi yarahungabanije n'ibindi bisagara bya omdurmane hamwe na bahri aho ibiraro bibifatanya na karutumu byazibiwe umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres ejo ku wa mbere kandi yarateye ibyatsi izo ntambara ahamagarira abakuru b'impande zishamiranye guhagarika vuba bwangu urwo ruhagarara bakagarukana ituze no gusubira kuganira ibi bisirikare bibiri biriko biragwanira gutegeka sudani byarigeze gusangira ubutegetsi bw'imfatakibanza abagwanira ubutegetsi ni general abdel fatah al burhane arongoye igisirikare cy'igihugu hamwe na generale muhamed hamdan dagalo arongoye umuhari rapid support forces umuhari rsf wemeza ko wafashe ikibuga cy'indege hamwe n'amakambi ya gisirikare igisirikare naco cya leta cemeza ko cyongeye kugenzura televiziyo y'igihugu ishyirahamwe ry'abaganga muri sudani ryavuze ko abasivile hafi mirongo icenda n'indwi bamaze kuhasiga ubuzima n'abasirikare mirongo ine na batanu ibi bitigira ariko ngo bishobora kwiyongera mu gihe hari abakomereka badashobora kujya kwa muganga kwivuza abo baganga bavuga ko imirwano yononye ibitaro bitari bike muri ako karere abahamagarira guhagarika iyo ntambara ku mugabane wa afurika barimo ubumwe bwa afurika ishyirahamwe igade rihurikiyemwo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ujejwe iterambere ishyirahamwe igade ryavuze ko perezida wa kenya william ruto uwa sudani yo mu mpanuko salvakire hamwe n'uwa jibuti omar gere bazoji karutumu gufasha guhagarika intambara
washington ijwi rya amerika mwivugwa mu makungu hano muri leta z'ubumwe za amerika ubutungane buvuga ko bugiye gufasha ikirere mu twigoro irimwo two gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe n'uburusiya umushikiranganji w'ubutungane wa amerika merrick garland yavuze ejo kuwa mbere ko agiye kugena umushikirizamanza hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko bazofasha muri utwo twigoro garlande yavuze ko uwo mushikirizamanza azoba afise icyicaro kuri sentare y'abanyaburaya iri irahe mu buhorande hari inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikirizamanza mukuru wa ukraine endri costine abategetsi bo mu gisata c'ubutungane muri ukraine bamaze igihe bakorana n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa amerika mu gutohoza ivyaha vyo mu ntambara muri ibyo byaha hari ubwicanyi bwakorewe abanyamerika muri Ukraine tukiri ku makuru yerekeye Amerika Taiwan izogura misile amajana ane zitererwa ku mato zikorerwa muri leta z'ubumwe za Amerika mu kuba iritegura mu gihe yotegwa n'Ubushinwa ubushikiranganji bwo kwivuna bansi bwa Amerika bwatangaje ayo masezerano yo muri yaridi umwe n'ibice cumi n'indwi y'amadolari za misile ku itariki y'indwi y'uku kwezi kwa kane ariko ntibwavuze umuguzi uwo ari we ikimenyeshamakuru bloomberg cyo muri amerika cyarashyize ahabona ayo makuru kivuga ko umuguzi ari igihugu cya taiwan ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bwaranse gutomora kuri ayo masezerano ariko bwavuze ko amerika igiye guha taiwan ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira umwansi
washington ijwi rya amerika nayo muri canada abakozi ba leta barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu baragabisha kujya mu myiyerekano ejo ku wa gatatu mu gihe batokumvikana na leta ku kudugirizwa umushahara hamwe n'ibindi basaba abategetsi barongoye sendika yabo bavuga ko izo mpande zibiri zitaregereza kumvikana ku mushahara ku gukingirwa mu kazi hamwe no ku gukorera mu ngo zabo bavuga ko bamaze imyaka hafi ibiri bari ku meza y'ibiganiro ariko ko barushe kuguma barindiriye atagikorwa baragabisha ko mu gihe atamwumvikano uzoba urashikwa ko igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri wa kabiri nta nkeka imyiyerekano izoca itangura ejo ku wa gatatu mu gaturuturu
urakoze arizo bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umutwe w'abaparakomando umaze iminsi ine uhanganye n'ingabo za leta mu murwa mukuru wa sudani Khartoum wemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane uyobora uwo mutwe generale Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Hemeti yasohoye itangazo avuga ko amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo abasivile kimwe n'abatabara abari mu kaga bashobore kubona inzira yagezweho nyuma y'ibiganiro yagiranye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken n'ibindi bihugu by'inshuti anthony blinken yagiranye kandi ibiganiro na general abdel fatah al burhan abaganga bo muri sudani baravuga ko abantu bagera kuri magana abiri bamaze kugwa muri iyo mirwano igihugu cya iraki cyatangaje ko cyiteguye kwakira impande zombi kugira ngo ziganire fideli niyo ngabo abategetsi b'ibihugu byo ku isi harimo aba leta zunze ubumwe za amerika uburusiya n'ubushinwa hamwe n'ibihugu by'abarabu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika barateye akamo impande zitana mu mitwe muri sudani gusaba guhagarika intambara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yagabishije ko ingwano muri sudani ishobora gutera ibindi bibazo vyiyongera ku vyari bihasanzwe ku banyagihugu guterres avuga ati The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic.
abanyagihugu bari basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari bike ivyo bibazo vyariyongeye kurusha muri iki gihe ndiyamirije ubwicanyi buriko buhitana ubuzima bw'abasivile n'ubukogwa ku baserukira amashirahamwe ajejwe gutabara bikanakomeretsa n'abandi isinzi ndiyamirije kandi n'ubusuma buriko buraba ndibukije impande zose ko zitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo kubahiriza umutekano n'abakozi b'ishirahamwe onu n'abakorera amashirahamwe ajejwe gutabara naravuganye mu mpera z'indwi irangiye n'abategetsi b'abasirikare babiri bariko batana mu mitwe niko kandi ndavugana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya afurika hamwe n'abategetsi b'ibihugu vyo mu karere ndifatanije n'abanyagihugu bo muri sudani muri ibi bihe bitoroshe na gato mu gushigikira utwigoro two kugarukana ikiringo mfata kibanza gishingiye kuri demokarasi hamwe n'ukubaka kazoza karangwa n'amahoro n'umutekano umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken nawe yasavye impande zitana mu mitwe muri sudani kumvikana ku ngingo yo guhagarika bidatevye ingwano zigatangura ibiganiro yasavye kandi izo mpande zompi gufata ingingo zigenewe kugabanya imishyamirano no gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano w'abasivile wubahirizwe blinken yatangaje ko inzira yonyine ihari ari ugusubira mu biganiro vyubahiriza ivyifuzo vy'abanyagihugu bishingiye kuri demokarasi blinken avuga ati We have been consulting very closely on the situation uh, in Sudan.
tubandanya gukurikiranira hafi ibiri ko bibera muri sudani turiko tuvugana n'ibihugu by'abarabu byo muri afurika hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu twese dusangiye impungenge kuri iyo ngwano hamwe n'ubwicanyi buriko bubera muri sudani n'ukuntu iyo ngwano iriko igeramira abasivile tubona kumwe ko general buran na general daglo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bakingira abasivile n'abanyamahanga bari muri ico gihugu dusaba ko ingwano ihagarara bidatevye impande zitana mu mitwe zigasubira mu biganiro bizoshikana ku ndwara y'imfatakibanza irongowe n'abasivile umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yabitangaje ku munsi wa mbere aho ari mu buyapani mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi mu by'ubutunzi ku isi byo mu mugwi G7 umushikiranganji Blinken yatangaje ayo majambo inyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa butangaje ku munsi w'Imana ko buriko bukurikiranira hafi ibiriko bibera muri Sudani kandi ko bwizeye ko impande zose muri ico gihugu zizoshira imbere ibiganiro zikabandanya inzira mfata kibanza izotuma ubutegetsi busubira mu minwe y'abasivili ku munsi wa gatandatu kandi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'uburusiya bwaratangaje ko butewe impungenge n'uko ibintu biriko biragenda muri sudani bwarateye akamo impande zitana mu mitwe kazisaba kwerekana ugushaka kwa politike mu gufata ingingo zo guhagarika intambara bidatevye bubaye ubwa mbere leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya hamwe n'ubushinwa bivuga rumwe mu gutera akamo gasaba ko ingwano ihagarara muri sudani yamara n'aho amakungu ariko aratera ako kamo abo basirikare bakomeye bariko batana mu mitwe basa n'abatiteguriye kuganira mu gihe bitana bicanyi ku munsi w'imana izo mpande zibiri zitana mu mitwe zari zumvikanye ku byari byasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu birimwo kugurura amayira yotuma abakomeretse batabagwa yamara inkoho zagumye zasana naho sudani yaranzwe n'imyaka itari mike y'ingwano kudeta n'iyindi migumuko Claude Kair akurikirana ibibera muri ico gihugu yatangaje ko gutana mu mitwe kuriko kubera ku mugwa mukuru Khartoum kuri ku rugero utari bwibonekeza imbere yaho ni ubwa mbere mu mateka y'ico gihugu haba gutana mu mitwe gukomeye cyane nk'uko mu bice vyo hagati ku mugwa mukuru Khartoum ingwano irabica bigacika kandi no mu bindi bice vya Sudani hamwe n'intara ya Darfur yo mu burengero hamwe no mu ntara ya Kasar yegereye ububibe mu buseruko bw'igihugu urakoze Fidel niyo ngabo amakuru tuyakomereze mu Burundi polisi y'icyo gihugu hamwe n'abakozi b'inzego ziperereza basatse kuri wa mbere mu ngo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni bakeka ko hashobora kuba habitse amafaranga menshi yagombye kuba abitswe muri banki inkuru irambuye Eloge Kaneza kuva mu gatuturuko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi arenga iyo bunyoni ruri ku musozi wa rongero muri komine n'intara ya rutana mu mpanuka bushira ubuseruko bw'uburundi nk'uko abahaba babibwirijwe rya amerika igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza uwutwara iperereza mu ntara ya rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuhopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye no ku wundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara ca bujumbura vyaruko nyene uri muri karitsiye ya gasekebuye mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi bavyiganijwe rya amerika amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza mu baje gusaka twabonyemo abantu bambaye kositime bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babibonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari icyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarurwa mu gasekebuye ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi ni kumwe mu ntwazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya amerika mu rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa rongero mu kibanza kinini cyane kirimwo n'ibibuga vy'inkino kiretse imfunguruzo zo ku muryango mukuru w'urwinjiriro zifiswe n'umwana w'umu umwigeme hakora nta rundi rufunguruzo na rumwe abapolisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ko izo nzugi zibomorwa umutanga utegeka isakwa ry'amazu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye silvestre nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifovya vy'amafaranga menshi muri iyi minsi harikeye ku muntu yoba afise amamiliyaridi mirongo ibiri mu nzu iwe wenyene ni kumwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu washikiriza ibijanye n'ababika amafaranga mu mazu na perezida evariste ndayishimiye amaze iminsi avyijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagabishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'uburundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkinguzamateka biri hamwe kubera gusa ibihera abantu bagiye bakavagura ahantu badashikaniza barabirunda mu nzu iwabo umunsi mwasanze ibyo bihera nabigize ibipapuro niho muzovyemera nzabigira ibipapuro yajane muri banki ya kirikare bantu kuko muzi n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga ibihera n'ibipapuro canke ngira umusako ijwi rya amerika ryashatse kumenya niba iri sakwa ryofatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu burundi nk'uko perezida ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri maze rihamagara Kabara umunyamategeko Dieudonne Bashiraho ishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshure muri kaminuza bishobora kubamwo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko ata ntumbero yo kurwanya ba kaboko koko birimo mu burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse metre bashiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru ijwi rya amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza ni uko igihe igipolisi n'abakozi b'igendereza baja mu gaseke buye ka bujumbura arenga iyo bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye ivyo amasoko yacu yemeza ko ku rugiwe hasigaye amucungera imparurwa ni bake cyane sinokubwira igitigiri cyabo kandi bisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroyaha canke vyagenze gute mu ntango z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikiranganji wa mbere arenga iyo bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza gervain de buca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano ntamvo zigeze zitangwa n'ibiro vya perezida ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo wiwe wiwe atanga ishikanwa gishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'imana umutware wanje ari umuminisitire none ubu ni umushikiranganji wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yabivuze amwenyura cyane arenga iyo bunyoni niwe wenyene kugera ubu mu burundi afise ipete rya komisare de police general ringana na marashare mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikiranganji wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cane cane no mu kugendera mu miduga izimvye cane ahatagera umutwe amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwiketse ko afise amasosiyete yimba ubutare muri kongo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko kugera ubu nta rwego rw'ubutungane ruravyerekana umushikirizamanza wa kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi ntiyitavye telefone kugira atubwire neza ivyo biba vyafashwe n'icatumye yikeka ko amazu ya bunyoni arimwo ibifovya vy'amafaranga umuvugizi wiwe agnes bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za amerika zamusubijeko ibihano zamukuyeko hari mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze ico gihugu ca mbere ca rutura cagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya agateka kazina muntu mu burundi eroje wikaneza ijwi rya amerika ishyaka senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu umuyobozi waryo depite agaton rwasa avuga ko babuzwa gukora amakoraniro nk'iryari riteganijwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize agaton rwasa yabiganiriyeho na diane nini nahazwe igikorwa twari kugikora itariki cumi na zine ku mugoroba w'itariki cumi nyuma y'isaha cumi na zibiri umuyobozi mukuru mu bushikiranganji arantelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye hanyuma ndababaza nti none ko mumbwiye ko hari ikosa reka ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye aranyagira kabisa iryo kosa babamenyesheje muraryemera ko ryarimo ryari iryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganji twavuze itariki mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyine nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko y'uko igikorwa kimenyesha amasaha mirongo irindwi n'abiri imbere y'uko kiba ibyo nabo nyine bari kubona y'uko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane ni uko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe sendedefudede uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganji bavuga yuko mu mezi abiri ngo seneri ngo izoba ngo itakibaho ngo izoba yayihejeje ntibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganji amasaha yararenze yamamagaye nyuma ya saa kumi na zibiri z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye bivaho umunani cyakora uwo bwose nyine twaciye tubandikira bukeye twaranditse ikete twarabijanye tubaha irindi sango turarindiriye nabo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva tuta- ba- ba- ba- bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'uko nk'ukundi uko hari ibyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta senera uwo mugambi eh, amakuru mubifise ko muyakura he ibyemezo bikaba ivyabo amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino amadisikuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe tukabona rero kumbure n'inyifato za bamwe bamwe mu- mu- mu ndongozi eh, bika- biteye amakenga eh, turavye kumbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganji ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi atabicika ibyo byose tubona rero bifitaniye isano rero n'ayo majambo uwo mutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro baheza bagaca bagira cane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa kubarementaniriza kubomora amaperemanase n'ibindi tubona neza yuko babifise iyo bitumbera imvugo iri muri senera isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse n'amwe mu mashyirahamwe avuga ati hariho intambwe yo barabaye agaton rwasa umuntu yofata iki akareka kuki kubera igi- mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe Eh, urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza na bamwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'iyo gukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugaca ubona n'inyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi yego mu mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryoba rihari hasi mugabo ku rubuga ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzaba burumanije imyaka itatu buramutswa igihugu c'u Burundi ni hafi igice ca manda ah, ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere vyifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo c'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri senere mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanota angana gute muriko muratanga ikintu twabonye ni uko umenga ubutegetsi ntibuzi iyo buriko buraja umenga ni ugutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kiringo ngo tubone yuko carangutse by'ukuri ku cyo muvuze kijanye n'ubutunzi ubukene bwobura gute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira uno munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga cumi bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana icenda cazinze rwose kumbura igihumbi n'amajana abiri uyu munsi igwa bihumbi bitatu n'amajana atanu hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bine wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku bihumbi ijana canke ijana na mirongo ibiri wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abashijeho abeshejeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu c'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitike honorable agaton rwasa muramutwa umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu ntara ya rumonge haravuga abana b'abakobwa batwara inda bakiri bato abenshi baba ari abanyeshuri kandi iyo bibabayeho bava mu ishuri ishyirahamwe ryita ku neza y'imiryango abubeyefu rirahamagarira ababyeyi kugira uruhare mu gufasha abana kumenya inzira ikwiye inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye Ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe igitaye neza y'imiryango ABUBF mu Rumonge vyerekana ko abigeme mirongo itatu n'umwe batwaye inda batifuje mu mezi atandatu aheze. Muri abo harimwo batandatu basamye inda bafise imyaka cumi n'itanu abandi ndwi bakaba bafise imyaka cumi n'itandatu. Iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga. Josephine Rufyiri ajejwe urwaruka aho mu kigo abubefu aratubwira ico yibaza kuri ivyo biharuro ntibiteye akoba cane ariko kandi biranagateye kuko si bike iyaba byari byoshobotse ivyo biharuro vyogeye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje muri ico kigo citaho ineza y'imiryango barakira urwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora imana charles umuvyeyi wo mu rumonga ati haracariho abavyeyi batubahuka kuganira ivy'ubuzima ndoragitsina n'abana babo novuga ko ari imigenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umuvyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza ugasanga umuvyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera akanya aja gupupura ikaronderera rasiyo uko kudaha ikiyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato manirakiza ivone ange berize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo ego igituma atikingira uwo mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byeyi ni ukwikingira ikindi nacyo ugahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntibabereke umwungu ubuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima bwuma bajya kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo ariko umuvyeyi bikorimana shahre we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni si ugushirukanya ahubwo vyari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero no kuri bazi mu bigero ingene habwirizwa kugenda bitunganije ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise josephine rufyiri hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka akana kariya hama akaba abona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashimye kubirondera mu nzira zitarizo hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto muhigwe dondarsi ni umunyeshure mu rumonge nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitaniye ibimenyano n'abamotari bakabamenyereza amarifiti nk'iryo mbere mpaye ca deplacement agaca kijya rero uwo mumotari rero nawe aca arondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondera ukuntu amutwara mu bushurashuzi abandi bagirizwa guhenda abo bigeme ni abarobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza hari n'abarezi ibagoba izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha n'abanyeshuri b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana muhigwe dondasi nk'umuhungu arashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri abana tujya muhungu araciye ubwenge umuhungu nawe akavuga ati genda shaka umfashe kwigisha nk'iki iyiye wamuhungu akamubwira ati ni ukuri uraza umuhenda kwigishe cyangwa uraza duhurira hano kandi abikwigisha tuwe ntugire ikibazo rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanyi ugaca usanga babikoze umukobwa atarabyiteguriye ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsina bakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe aryamanye n'umugabo amusumbya imyaka iyo abyaye naho nyene ingorane zishobora gutuma ahakura indwara yo mu kigo rufyiri josephine n'ibyo bishobora kumushikira igihe co kwibaruka kuba yakiri muto ugasanga aratabutse umwatata hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda arashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba by'iyo by'irondoka byononekaye ugasanga baramukuyemo n'igitereko agaca abaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka kandi mu kigo c'ishirahamwe ryitaye neza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo urakoze Thierry ndayishimiye ni kuri iyo nkuru y'abana batwara amada bakiri bato mu burundi mu ntara ya rumunge dusorejeho aya makuru y'iwanyu mu ntara mbashimira cyane kuba mukurikira buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugabo ukwanze ntakuraguriza umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana